hello everyone welcome back again it's your girl ab world entertainment we want to congratulate our dear brother our son our nollywood actor a philanthropist and a good-hearted young man mr Uche Williams where he just finally tied a knock with his long-time fiancée all of una know who be Mr. William we've Wayfair, the art for Nollywood movie industry. In short, he still the art for Nollywood industry, where he young new engaged in fiancé, where I call Obianuju because of the beauty where they get carried, and make me the color Obianuju. Mm-hmm. He never tell take for here for inside two weeks ago. Now he come outside come say, you don't ready to get married. Say he not be boy boy a gay. say he don't be oga patapata so he come finally come as I can show us in old fiance dis omalicha bekee This omalicha nwa oyoyo atata mm, congratulations to you guys on your traditional marriage day everybody will not know This um, uche Will, um, williams wey i dey talk about now. him be dis one for when in the ask for 2001 that time I come look it very picture for 2016 I go get that i just put the picture make i flash una mind go back who be this uche that year you understand Hey now this be the now this one be the uche where dey act for nollywood that time when in this small because in enter movie when in this small with regina Danny and uh, destiny etiku and many others children with them zakoji children ida tokumbo and uh, late peter late peter pikin also so now then start this uh, nollywood as small small children dem enter with at the age of uh, let's say ten seven nine mm-hmm, and then they start their moving so if you watch this video this picture when i post so it will remind you of our intestine that very night come turn to this fine bubble. the very day when i see this picture i say jesus see as this boy come fine see as he come grow because if you even see the picture you go know say the guy now, cute guy right from time you understand him? so na that one i just um, so that one come make me say ah the guy don't grow say you know say sometimes you go dey see all these children for movie you know go dey sometimes you no see them again They will say they don't go back to school you know you're good make they just get that um that is if money to follow small picking, e not too good you understand no put eye for book again uh-huh. so all of a sudden you don't come dey see dem for movie again but the day wey you go just see them, they will just grow you come dey wonder say I ah, no this small picking be this one you understand uh-huh. na the now he come turn to this married man today you understand so he come tie the knock on the on the 15th of uh, november 20 twenty so now i can say i need to bring and come on a way make i still let una know say our brother our son don't finally tie the knot so congratulations to him because the bible say whosoever findeth a wife find a good thing and obtain favor from the lord so a big congrats to our our Baba mr uche williams God bless your union and continue to continue to enjoy your your marital vow. I say may God bless you in Jesus name. Amen. So my good and wonderful people, before I will continue tell you now how the whole matter take be how the marriage take start how the relationship take start when the content take end for marriage why uh, our Nollywood actor a philanthropist why he choose a wife instead of another person i will let una know so before i will give una the full gist make i segregate the full half first good morning good afternoon and good evening depends on the time you guys are watching me from how is everyone doing i hope you guys are doing great please if today is the very first time of coming across this video on youtube or you have been watching you have not subscribed please kindly do by hitting the notification bell so that anytime i upload any new video you will be the very first person to be notified that i just uploaded a new video. By doing so, God Almighty will definitely bless you for me in Jesus' name. Amen. So, um, my new subscriber, I say thank you for being a plus to this great family. I say, may God bless you. To my returning subscriber, you are welcome every day. God bless you for being here and for being a supporter of this wonderful family. Thank you very much. So, my good and wonderful people, as I earlier they talked, they go. -hmm. so all of una know this. our brother, wey im dey help people. well well for social media im na actor im na still philanthropist im get in your foundation Where im for dey assist a lot of uh, eh, pipo wey uh, eh, their hand no um, like in the sense say pipo wey no fit still Rich on top you understand ehn eh. so in they always they help people you understand people i first do the video i come say ah the guy now very nice person you the way he take assist people so person come tell me say eh In dey assist people na he get the money wey take dey assist ah, Not being get the money but not be everybody you give money to we go see bring am back again you understand It e gets some people wey get foundation where they just the you people just the assist dem dey go the swallow the the money alone you understand mm-hmm. so then it not be like that In they give out imagine that my way dey key e picking for endsars protest how much he give her? one million many many others many many has. In don't build for people e don't carry many people comot for for suffer so you understand so na make me dey call am philanthropist because philanthropist because say im get good heart and not be everybody where they. dey assist like that where dey where people they donate money for a foundation where go see they bring come outside say some go just use the money till they do their own own eh, way they they they use them for their own self you understand una know say not be everybody where it get na they give out you understand and not be everybody where they even assist where now you see they pump money come outside you get some people wey get orphanage where you go dash you go um That she go raise phone for am at the end you know, go give you people for the orphanage you understand but the story of uh, william not be like that. you understand so right from time you will see say the guy a lovely guy and a very quiet person a good person Seeing him in the face you will know say he dey very very different from other people. We get orphanage orphanage home you understand so he can finally tie the knock today with his long-time fiancé im wife where he be doctor so we can say congratulations to this lovely wonderful couple the latest in town may god bless your union and may the fruits of the womb be your reward in jesus name once again congratulations to our nollywood actor and his daughter's wife Love you all and stay blessed. Enjoy your new home. So, my good and wonderful people, please, if today is the very first time of coming across this video or you have been watching, you have not subscribed, please kindly do by hitting the notification bell so that anytime I upload any new video, you will be the very first person to be notified that I just uploaded a new video. By doing so, God bless you. Please share this video, give it a thumbs up if what I'm doing here is okay with you. Give it a thumbs up, give it a like, and also share for me. God bless you all. Remain blessed and uh, remain your humble sister. Stay blessed, everyone, and see you soon in my other video. Choose everyone.